iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu inshuti ya bose mu rwanda mu burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi mwederwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba u rwanda rwibutse ku nshuro ya makumyabiri na gatandatu jenoside yakorewe abatutsi imihango yo kwibuka yabereye ku rwibutso rwa jenoside ruri ku gisozi mu mujyi wa kigali kwibuka kuri iyi nshuro bibaye mu bihe bidasanzwe kubera virusi ya korona uyu munsi turibuka amahano twanyuzemo n'ibyo twatakaje umuntu ku giti cye n'igihugu tuzakomeza kwigisha abanyarwanda babyuruka ubu n'abazakurikiraho ibyabaye ku gihugu cyacu n'amasomo twabikuyemo uwo ni perezida paul kagame w'u rwanda ubwo yagezaga ijambo ku banyarwanda rijyanye no kwibuka mu bushinwa ku nshuro ya mbere kuva mu kwezi kwa mbere nta muntu mushya wanduye virusi ya korona mu gihe cy'amasaha makumyabiri n'ane ashize ubutaliyani bwatangaje indi nkunga y'amafaranga azakoreshwa mu bukungu bw'imbere mu gihugu no mu bigemurwa hanze muri australia urukiko rukuru rwategetse ko george pell wahoze ari umujyanama wa papa mu by'icungamari arekurwa izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru yacu yo hirya no hino ku isi aribanda cyane ku cyorezo cya virusi ya korona mu bushinwa ku nshuro ya mbere kuva mu kwezi kwa mbere nta muntu mushya wanduye virusi ya korona mu gihe cy'amasaha makumyabiri n'ane ashize mugenzi wacu oriane itanga ishaka aratubwira ibindi kuri iyo nkuru akagwi k'igihugu kajejwe gukurikirana ikiza korona kasohoye iryo tangazo kuri uno munsi wa kabiri bamenyesha ko abantu mirongo itatu na babiri bashasha batowe mw'uwo mugera bawanduriye mu ngendo hanze y'igihugu iryo tangazo rimenyesha ko ibitigiri by'abandura canke bahitanwa n'uwo mugera biriko biragabanuka rikaba rije mu gihe abategetsi mu ntara ya Hubei aho ico kiza catikije inganda kurusha ahandi mu gihugu cose bariko bitegurira korosha amategeko yasaba abantu kuguma mu ngo zabo iyo ntara ni naho hari igisagara ca Wuhan aho ico kiza catowe ku nshuro ya mbere mu mpera z'umwaka uheze igihugu cy'ubushinwa kimaze kugira abantu bashika ku bihumbi mirongo umunani banduye uwo mugera kuva ucibonekeza mu mpera z'umwaka uheze muri bo abitabye imana barenga ibihumbi bitatu n'amajana atatu ako kagwi ka leta gakurikirana ico kiza kamenyesha ko hakiri abantu igihumbi na mirongo itatu na batatu bataratorwamwo ibimenyetso ariko bashizwe mu bibanza vya bonyene gusuzumwa kandi ko muri bo hari cumi n'umunani bari mu ntara ya hubei igihugu cy'ubutaliyani cyatangaje indi nkunga y'amafaranga azakoreshwa mu bukungu bw'imbere mu gihugu no mu bigemurwa hanze ni inkuru tubaza mugenzi wacu eugenia mukankusi minisitiri w'intebe giuseppe conte yatangaje indi nkunga ya miliyari magana ane mirongo itatu n'enye z'amadolari yo gufasha amasosiyete yo mu butaliyani amanini n'amato arimo guhura n'ibibazo byaturutse ku cyorezo cya virusi ya korona kibasiye icyo gihugu ku buryo bw'umwihariko mu kiganiro yahaye abanyamakuru ari kumwe n'abaminisitiri be i roma kuri uyu wa kabiri konte yavuze ko aya mafaranga azasaranganywa mu bukungu bw'imbere mu gihugu no mu guteza imbere amasoko agemura ibintu hanze yavuze ko azatangwa mu buryo bw'inguzanyo binyuze mu mabanki ibikorwa by'ubucuruzi by'ubutaliyani biri mu bibazo bikomeye kubera ko inganda n'ibigo by'ubucuruzi bidakenewe cyane byafunze hagamijwe kugabanya ikwirakwira rya virusi ya korona hagati aho minisitiri w'uburezi lucia azolina yabwiye abanyamakuru ko guverinoma iteganya miliyoni mirongo irindwi n'eshatu z'amadolari yo kugura ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo za mudasobwa ku banyeshuri b'abakene batabasha kuzigurira yanavuze ko kwiga ari uburenganzira buteganywa n'itegeko nshinga konte yirinze kuvuga igihe amabwiriza yo kudasohoka azahagarikirwa ubutaliyani nicyo gihugu gifite umubare munini w'abantu bishwe na covid cumi n'icyenda bari hejuru y'ibihumbi cumi na batandatu na magana atanu urukiko rukuru mu gihugu cya australia rwategetse ko george pell wahoze ari umujyanama wa papa mu by'icungamari arekurwa ni inkuru twateguriwe na geoffre mutagoma urukiko rukuru rwo muri australia hari narwo rusumba izindi zose muri icyo gihugu rwatesheje agaciro icyemezo gitegeka ifungwa rya cardinal george pell wahoze ari umujyanama wa papa mu by'icungamari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yari yahamijwe ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina ryakorewe abana b'abahungu babiri baririmbaga muri korari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu akatirwa gufungwa imyaka itandatu icyo gihe yari arikepisikopi wa diyoseze ya melbourne niwe muntu ku rwego rwo hejuru muri kiliziya gatolika wahamijwe guhohotera abana urufata icyemezo cyo kumurekura urukiko rukuru rwo muri australia rwavuze ko hari impamvu zo kuba hashidikanywa ko ibyaha aregwa byaba byarakorewe muri katedarali ifite byinshi byo kwitaho mu myaka makumyabiri n'itanu ishize urukiko rukuru rwavuze ko hari impamvu zifatika zerekana ko umuntu w'umwere ashobora kuba yarahamijwe ibyaha atakoze abasesenguzi baravuga ko iki cyemezo kibuze gushimisha abashyigikiye Cardinal Pell ariko kibabaza abahura n'ibibazo by'ihohoterwa
barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kandi no kutwumva munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo ko mu kanya ni amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari u rwanda rwibutse ku nshuro ya makumyabiri na gatandatu jenoside yakorewe abatutsi imihango yo kwibuka yabereye ku rwibutso rwa jenoside ruri ku gisozi mu mujyi wa kigali uwo muhango wari witabiriwe n'abantu bake barimo gushyira indabo ku mva zashyinguwemo abazize jenoside ndetse no gucana urumuri rw'icyizere ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika asumuta kaboye
mu myaka makumyabiri n'itandatu ishize nibwo bwa mbere umunsi wo kwibuka jenoside ubaye ntiwitabirwe n'imbaga y'abatuye mu mujyi wa kigali umuhango wo kwibuka ku nshuro makumyabiri na gatandatu jenoside yakorewe abatutsi wabereye ku rwibutso rwa jenoside ruri ku gisozi mu mujyi wa kigali waranzwe no gushyira indabo ku mva zishyinguwemo abazize jenoside byakozwe na perezida paul kagame umufasha we ambasaderi wa repubulika ya demokarasi ya kongo wari uhagarariye bagenzi be na perezida wayibuka gusa buri wese aho yari ahagaze hari nka metero eshatu zimutandukanya na mugenzi we n'ubwo iyi mihango itakozwe uko isanzwe abayobozi bakunze kuvuga ko bitazakuraho kwibuka gusa bigakorwa hubahirijwe amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona kimaze kuyogoza isi n'u rwanda rurimo umukuru w'igihugu paul kagame mu ijambo yageneye abanyarwanda yavuze ko uburyo bwo kwibuka k'uyu mwaka bigoranye ku barokotse jenoside n'imiryango yabo ndetse no ku gihugu kuko abantu badashobora kuba hamwe ngo buri wese ahumurize mugenzi we ariko ko bidakuyeho kwibuka ariko ibi bihe turimo bidasanzwe ntibishobora kutubuza kuzuza inshingano yo kwibuka no guha icyubahiro abo twabuze no gukomeza abarokotse hahindutse uburyo bw'ibikorwa gusa uyu munsi turibuka amahano twanyuzemo n'ibyo twatakaje umuntu ku giti cye n'igihugu tuzakomeza kwigisha abanyarwanda babyiruka ubu n'abazakurikiraho ibyabaye ku gihugu cyacu n'amasomo twabikuyemo ibi byose twize mu mateka yacu ni ibikomeza ubumwe bwacu ubudatezuka n'umutima w'impuhwe biranga abanyarwanda bizakomeza kudufasha mu kunyura mu bibazo bishya duhura nabyo harimo n'ibyo muri iyi minsi ubusanzwe kwibuka byakorwaga icyumweru cyose abanyarwanda benshi bitabira imihango yo kwibuka yaberaga hirya no hino mu gihugu ikabera ku nzego zose z'ubutegetsi mu gihugu ku bigo byigenga n'ibya leta mu rugendo rwo kwibuka ibi byose ubu ntibizaba ariko minisitiri w'ubutabera johnson businge ufite kwibuka mu nshingano ze avuga ko nubwo gahunda nyinshi zahindutse ariko bitazabuza icyumweru cyo kwibuka gukomeza iki cyumweru dutangiye ni icyumweru cyo kwibuka nk'ibyumweru byose dukoze mu myaka yose ishize makumyabiri n'itanu iyi ni inshuro ya makumyabiri na gatandatu abanyarwanda babifate nk'igihe kiremereye gisanzwe gihabwa agaciro kacyo ko kuzirikana abacu twabuze mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane uburyo rero bwahindutse bwatewe n'iki cyorezo cyaduteye kugira ngo turinde ubuzima nk'uko n'uwarokotse wese yashakaga yifuzaga ko ubu buzima bwarindwa n'uwabutakaje yarabwifuzaga ntabwo dushaka ko hagira ibikorwa bikorwa muri iki cyumweru bituma hari umunyarwanda n'umwe washyirwa mu buryo ashobora kwandura iki cyorezo niyo mpamvu no mu ngo aho twibukira mu ngo zacu twitondere guhana intera twitondere gukaraba mu ntoki cyane ni kenshi mu bihe byo kwibuka usanga barokotse jenoside bahura n'ihungabana bafashwaga mbere mu bigo byabugenewe byaba bigoranye bakajyanwa mu mavuriro leta isobanura ko nubwo ibi bihe bidasanzwe yateguye uburyo abazahura n'ihungabana bazafashwamo hatabaye kwegerana kuri wa wundi uri mu rugo turasaba aya matelefoni yacu dufite arakora ufite umuntu we uri batari kumwe mu nzu uri ahandi mureka dukoresha uburyo bwose buriho bushoboka bw'ikoranabuhanga ubutumwa duhozanye dufatane mu mugongo dukoresheje ubwo buryo twashyizeho ariko n'uburyo bw'uko twatabara uwagira ikibazo cyihariye ukeneye gutabarwa hariho nimero zatanzwe ko ijana na cumi na kabiri ariko ubu zose twazihuje kugira ngo uwagira ikibazo cyihariye mu rwego rw'igihugu twabiteguye ku buryo yatabarwa mu nzu ye aho ari yatabarwa virusi ya korona yazanye impinduka nyinshi mu kwibuka kuri iyi nshuro ya makumyabiri na gatandatu mu zatangajwe na komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside harimo ko igikorwa cyo gutangiza icyumweru cy'icyunamo cyaberaga mu turere twose tw'igihugu icyakorwaga kuri iyi tariki ya karindwi z'uku kwezi kwa kane cyavanyweho urugendo rwakorwaga ku mugoroba w'itariki ya karindwi ndetse n'ijoro ryo kwibuka nabyo byarahagaritswe ibikorwa byose bizafasha abantu kwibuka bizanyuzwa gusa mu bitangazamakuru insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti twibuke twiyubaka asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ese mwe aho iwanyu mwibutsa mute murateganya kwibuka mute muri iyi minsi ariko munirinda virusi ya korona mwatugezaho yaba amafoto cyangwa se za videwo tukazisangiza abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika batwumva buri munsi tukivuga amakuru ajyanye no kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatandatu jenoside yakorewe abatutsi ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bikomeje kohereza u rwanda n'abanyarwanda ubutumwa bwo kubafata mu mugongo abo barimo umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye n'umuyobozi wa komisiyo ihoraho y'umuryango wa afurika yunze ubumwe nibyo mugenzi wacu eugenia mukankusi atugezaho umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres mu ijambo rye yagize ati mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane abantu barenga miliyoni barishwe abenshi bari abatutsi harimo n'abahutu n'abandi barwanyaga jenoside ati uyu munsi turibuka abo bose bishwe kandi dukura amasomo ku barokotse bagaragaje ingufu zatumye bagera ku bwiyunge ati ntituzigere na rimwe tureka amarorerwa yabaye yongera kuba ukundi ati tugomba kuvuga oya ku magambo y'urutwitsi abibaha urwango harimo n'ushingiye ku moko kandi tukamagana imbaraga ziducamo ibice cyangwa izikumira abandi cyangwa ibihugu umuyobozi wa komisiyo ihoraho y'umuryango wa afurika yunze ubumwe musa faki mahamat yunze mu rya mugenzi we avuga ko uyu ari umwaka wa cumi na kabiri afurika yunze ubumwe itangiye kwibuka buri mwaka jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda cyakora ko uyu mwaka ibikorwa byo kwibuka byakomwe mu nkokora n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda nubwo yavuze ko bazahurira ku cyicaro cy'umuryango nk'uko bisanzwe yashishikarije abantu kwibukira aho baherereye yavuze ko kwibuka uyu mwaka bitanga amahirwe yo kwisuzuma no gukomeza urugamba rwo kurwanya jenoside ingengabitekerezo yayo kwihakana n'umuco wo kudahana hakorwa ku buryo muri afurika hatazongera kuba ukundi urwango rw'agahomamunwa n'ibyaha byibasiye inyokomuntu bwana mahamati yavuze ko kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatandatu uyu mwaka byagira akarusho bitewe n'uko insanganyamatsiko ya afurika yunze ubumwe ya bibiri na makumyabiri ari ugucecekesha imbunda hashyirwaho uburyo bwo guteza imbere afurika yahamagariye abanyafurika bose kongera kwiyemeza gutsura amahoro no guteza imbere sosiyete itagira uwiheza izacecekesha imbunda kugira ngo iterambere rya muntu n'iry'ubukungu rishoboke twubaka inkingi z'ubukungu buhamye kuri afurika dushaka kandi idukwiye atereka twese hamwe twibuke twunge ubumwe twivugurure nk'uko twabibabwiye kwibuka jenoside yakorewe abatutsi uyu mwaka bibaye mu bihe bidasanzwe isi yugarijwe na virusi ya korona umwanditsi w'umunyarwanda ufite ubwenegihugu bw'ubufaransa n'uburundi gael faye akirutse indwara ya virusi ya korona usibye ubutumwa aherutse gutanga kuri icyo cyorezo yita icyorezo cy'ubufatanye yatanze n'ubutumwa ku isabukuru yo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatandatu jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda yari kuri mikoro ya mugenzi wacu venuste nshimiyimana ukorera i londres mu bwongereza gayel faye urakaza neza ku ijwi ry'amerika umeze ute
ndumva ameze neza murakoze ibi bihe bikomeye by'uburwayi wabinyuze mute
Bah, disons que j'ai surtout euh, été laxiste. Euh, j'ai pensé que nari ndwaye cyane nari nzi ko ari gripe nk'izindi zose ziza uko ibihe bihindutse kandi rero kubera ko ntigeze ndwara gripe mbere ntabwo ndwaragurika iki cyorezo nari nagisuzuguye
ni ryari se wamenye ko urwaye
Je me suis rendu compte que j'étais malade le vendredi 13. J'ai été contaminé.
namenye ko ndwaye ku wa gatanu tariki ya cumi n'eshatu z'ukwezi kwa gatatu nanduye ku ya cumi na rimwe ku munsi namamazagaho filime ishingiye ku gitabo cyanjye petit pays nahuriye n'abanyamakuru benshi kandi nk'uko nabikubwiraga naramukanije na benshi sinigeze nirinda ku wa gatanu rero ntangira kumva nacitse intege kandi umutwe undya kubera ko rero numvaga mfite ibimenyetso bya virusi ya korona natinye kwanduza umuryango wanjye nifungirana mu cyumba kimwe
ariko se wabonye akanya ko kuvugana na muganga wawe Alors non pas tout de suite, comment mon état s'est euh, s'est aggravé.
ntabwo J'ai nahise eu, euh, muhamagara ariko des kubera ko expériences nakomeje respiratoires, kuremba des ngahumeka infections, nabi et donc, euh, nyuma y'iminsi mike j'ai contacté nahamagaye un muganga médecin, euh, par tuvuganira kuri visioconférence.
videwo yasuzumye uburyo mpumeka kandi byongeyeho bamwe mu bantu twakuranye twamamaza filime yanjye bari mu bitaro bamaze gufatwa na virusi ya korona kubera ko ntari nkibasha guhumeka yanyandikiye imiti ifungura imyanya y'ubuhumekero Et Comme je n'arrivais plus à, quasiment plus à respirer, il m'a donné des antibiotiques.
none magingo aya urumva umeze ute Non, mais maintenant, c'est-à-dire que maintenant je vais bien. Enfin, je- magingo aya je- je- ndumva ameze neza kuko namaze iminsi cumi n'itanu ndwaye C'est une maladie iriya ni qui- indwara ifata qui ibihaha affecte agatuza énormément, euh, agana les poumons, qui les- qui les inflamme.
iyi ndwara wayihaye izina uyita virusi y'ubufatanye dusobanurire Oui, bah, c'est-à-dire que euh, on s'emprisonne soi-même pour se sauver soi et sauver les autres. Donc, c'est-à-dire que c'est c'est pour moi.
nibyo aussi, euh, turifungirana une kugira ngo manière de turamire penser, amagara yacu de- n'ay'abandi de- kuri jye ni uburyo bwo de- gutekereza abandi de- kwiyemeza de- kuguma mu rugo ni ugushyira imbere ubufatanye buri mu muco wacu muri iki gihe ariko nanone ni virusi twibutsa ko niba dushaka gufasha abandi tugomba kubanza kwihera ndashaka kuvuga ko iyi virusi abantu bashaka kwigereranya n'ibindi biza numva inkuru nyinshi ku bantu ibihumbi bapfuye kandi za miliyoni zidahwema gupfa muri afurika zishwe na malariya habayeho n'ikiza cya ebola ariko izo ndwara ntizahawe umwanya uhagije mu itangazamakuru gusa rero magingo aya si byiza kugereranya turi mu bihe bikomeye hari ikiza kitwugarije ntawe kidafata nubwo hari abibwira ko kitabafata kubera ko bakiri bato cyangwa se ko bakirwanya ibyo si byo kuko baba bashobora kwanduza abandi ni ngombwa kwitonda kumva ko turi mu mahina On est, euh, on est un risque et un danger pour les autres. Donc euh, je pense qu'il faut vraiment, vraiment rester vigilant et prendre la menace au sérieux.
mu kurwanya iyi virusi ya korona wifashishije ko uri ntarumikwa kandi ukagira indekwe uretse ibyo ikindi cyakuramiye ni iki Moi, je pense que pour les gens qui peuvent, euh, je, je conseillerais de, de la lecture, de la poésie, forcément, parce que c'est. euh, ku ça bantu permet babishoboye aussi de- nabagira inama yo gusoma cyane cyane ibisigo bitera gutekereza no kwibaza nakongeraho n'ibitabo Ça peut bitagatifu également euh, apporter une réflexion, apporter un, un soulagement, un réconfort. Moi, je, je pense que
bishobora kuruhura no gufasha ntekereza ko iki kiza gishobora kuba intandaro y'amateka mashya ku bantu bose batuye isi bazatekereza ku buryo bushya bwo kubaho
gayel fayi ndagushimye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika
mu burundi abantu bane barimo abagabo batatu n'umugore umwe bafungiwe muri kasho ya polisi mu ntara ya muyinga barazira kubura amafaranga yo kwishyura hoteli bari bamazemo iminsi cumi n'ine bashyizwemo mu rwego rwo kubakurikirana niba nta virusi ya korona binjiranye mu gihugu ubwo bari bakubutse hanze y'igihugu ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wiri kaneza batatu muri baturuka mu muryango umwe n'umugabo w'imyaka mirongo itandatu n'itandatu umukenyezi wiwe w'imyaka mirongo itanu n'indwi hamwe n'umuhungu wabo afite imyaka mirongo itatu n'umunani y'amavuko nk'uko amakuru ry'amerika ryaronse n'imyidondoro yabo bizerekana umuntu agira kane ni uw'igitsina gabo w'imyaka mirongo itatu n'indwi aba bo mu muryango umwe bajanywe mu kibanza cyo gusuzumirwamo umugera wa korona bavuye mu gihugu ca kenya gufa uwabo yitabye y'imana amakuru yemezwa n'umuryango nuko bashitse ku rugabano rw'uburundi isaba umuntu wese yinjiye mu gihugu wavuye mu bihugu vy'akarere hamwe n'ahandi ko ategerezwa kumara iminsi cumi n'ine mu kibanza co gusuzumirwamwo kandi amafaranga y'ihoteli n'ukwibeshaho muri ico kiringo akaba ari wayirihira yose kuri uyu wa mbere abo bantu bane niho bari barangije iyo misi bamaze kubapima bagasanga badora umukuru w'igipolisi bita chef de poste mu gifaransa ikobero muri komine butihinda intara ya muyinga mu buraruko bushira ubuseruko yaciye abata muri yompi ababwira ko batemerewe kuja mu miryango yabo kugeza barishitse ya nyuma ku mafaranga basabwa ayo nayo yose hamwe agera ku bihumbi amajana atanu na mirongo itandatu vy'amarundi umwe wese yishuzwa ijana na mirongo ine kuko ku munsi icumba kiriho ibihumbi icumi aba bantu bafungiwe hamwe mu kumba k'imetero imwe kuri zibiri akazu ka surwumwe bitumamwo kakaba kari aho nyene muri ako kumba nk'uko amakuru ava ikobero yavyemereye ijwi rya amerika kugeza kuri uyu wa mbere mu ijoro umwe mu bajyango b'aba bantu yamenyesheje ijwi rya amerika ko batigeze bafungurirwa kandi ko n'umugiraneza yagerageje kubashira imfungurwa yankiwe kuzibagezaho imiryango isaba ko barekurwa imenyesha ko imbere n'inyuma atayandi mafaranga bari bafise kiretse itike yo kubagarukana mu gihugu c'amavukiro pacifique ninahazwe umukuru w'ishyirahamwe fokoder rikorera hanze y'igihugu akaba ari no mu batanguye kubatabariza asigura ko ifungwa ryabo ataho ritaniye niho nyangwa ry'agateka kabo ku bantu barenga amajana atanu na mirongo itanu bari beganirijwe hamwe mu ntara ya muyinga abarenga ijana batashe hagati yo kwa mungu no kuri uyu wa mbere abitwa ko bafise amikoro beganirizwa hamwe mu mahoteli atatu muri komine butihinda iruhande y'umupaka wa kobero mu gihe abitwa ko ari bantu haronikora bajanwa mu kigo c'ishure muri komine giteranyi abari muri ico kigo bivugwa ko bari mu mibereho mibi cane uretse ko baryama nabi bakaba banafungurirwa rimwe ku munsi kandi bakarya intica ntikize nk'uko ivyabona bivyemeza kure yaho gato muri komine n'intara ya rumonge mu manuko bushiye uburengero bw'uburundi abajejwe amagara y'abantu kuri uyu wa mbere barekuye abantu ijana na mirongo ine na batandatu bari bamaze indwi zibiri beganijwe mu kigo c'ishure ry'imyuga ku mugwa mukuru w'iyo ntara bakaba bari batahutse bava mu bihugu bibanyi vya tanzania na repubulika ya demokarasi ya kongo haraciye indwi zibiri kuva leta itangaza ingingo ntakirigera yishura ku vyerekeye ibibanza bitandukanye biri mu ntara ku mipaka uburundi buhana n'ibindi bihugu vyeganizwamwo abantu mu ndwi iheze umuryango mpuzamahanga uharanira ubwigenge bwa kiremwamuntu human rights watch wasohoye itangazo usaba leta ko mu vyikora vyose mu kwegeraniza abantu hamwe vyokorwa hisunzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu bufatiye ku neza yiwe eroje wurikaneza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umuryango kizito mihigo pula pe wongeye gutangira imirimo yawo nyuma y'urupfu rwa kizito mihigo rwatangajwe ku itariki ya cumi na karindwi z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka uyu muryango uvuga ko wimuriye icicaro kikuru mu gihugu cy'ubwongereza umuryango kandi washyize ahagaragara indi ndirimbo nshya kizito yise namaganye abantemera amababi umunyamakuru wacu londres mu bwongereza venuste nshimimana yaganiriye n'umujyana umujyanama w'uwo muryango Rene Mugenzi
mu minsi ishize niyamaga abapfobya jenoside nkababwira ko ari cyo cyago kiruta ibindi u rwanda rwamenye
rene mugenzi urakaza neza ku ijwi ry'amerika murakoze kunyakira venuste uri umujyanama wa kizito mihigo for peace ubwo bujyanama bwawe bugamije iki abantu bakoranaga n'iyo foundation bari hanze mu bihugu byo hirya no hino bakoze bashaka kugira ngo bakomeze ibikorwa bashyiraho iyo kizito mihigo for peace hanze ubwo nibwo bashakaga abajyanama hirya no hino nanjye barambaza ko undi umuntu uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu barambwira ngo bagire inama mu bintu binyuranye byo hirya no hino none se ko twabonye kmp yimuriye icyicaro cyayo mu bwongereza ibikorwa yari ifite mu rwanda bizahagarara kmp yafunguye ibyicaro byayo mu bwongereza ni kmp interinasiyonari kmp yo mu rwanda yo izakomeza ibikorwa byayo mu minsi iri imbere ubuyobozi nibo bwemera gukomeza gukora kuko muri ino minsi ntabwo bari gukora kuri kizito mihigo ukundi bushya abo muri kmp muzibuka mute ikizito mumwibuka uko yibuka
kizito nibyo koko kwibuka ni ikintu yashyiraga imbere kandi fondasiyo nabyo nibyo yakoraga ibikorwa mu gihe cyo kwibuka niyo mpamvu kuri uyu munsi ku itariki ya karindwi fondasiyo yasohoye indirimbo yitwa namaganya abantemera amababi
none rero banyarwanda singiye kwamagana abapfobya imbabazi n'ubwiyunge bagamije inyungu zabo abapfobya izo nema z'imana bagamije inyungu zabo
iyo ndirimbo yasohotse uno munsi kandi nanone muri iki gihe cyo kwibuka hazaba igitabo kizasohoka ku itariki ya cumi na karindwi mata nacyo kivuga mesaje y'ubwiyunge mesaje y'urukundo na mesaje yo kubabarirana nabyo kizito yasize yanditse nacyo kizasohoka muri kino gihe kugira ngo abantu bakomeze basangize bumve bakomeze bumve ubwo butumwa bwa kizito mihigo hari abavuga yuko kizito mihigo hari abamwitwaza bakamukoresha mu buryo bwa politiki abo ngabo bavugaho iki cyangwa se mwitwararika mute kugira ngo ejo ibyo kizito yasize bitazahindurwa ibyo gukoreshwa politiki wenda atari byo yaragamije
ntabwo kizito yari agamije politiki kizito mesaje ze zirumvikana cyane ni mesaje yasobanuye ku buryo bwose bugaragara mesaje ze ziri zubakiye ku bintu bitatu urukundo kwiyunga no kubabarira ibyo bintu ni ibintu niyo niyo mizi niyo fondasiyo y'ibyo yigishaga rero abantu bumva ko hari abantu bashaka gukoresha kizito mu nyungu zabo ubwo abo bantu ni abantu batewe ubwoba n'izo mesaje badashaka ko abantu biyunga badashaka ko abantu babarirana badashaka ko abantu abo bantu bakundana
nta muntu wasabira undi imbabazi kandi nta muntu wazitangira undi ni urugendo rw'umuntu n'imana imana nyiri impuhwe n'imbabazi
nk'uko abivugaga kizito mihigo aramagana abamutemera amababi ayo mababi nayo yashibutse ku mashami y'igiti yateye ni amababi bwoko ki
kizito mihigo avuga ko igihugu kiba kimeze nk'igiti imizi y'icyo giti ikaba ari amateka we avuga ko ibikorwa yagerageje gushyira mu rwanda nari navuze kare by'urukundo kwiyunga no kubabarirana hari nk'amababi ari gushibuka kuri icyo giti akaba rero yamagana abantu bagerageza ngo bapfobye ibyo bikorwa by'ubwiyunge n'urukundo no kubarirana nk'uko yamaganaga abapfobya jenoside rene mugenzi ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze
inshuti mwese turi kumwe aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire cyane kuba mwaduteze amatwi tuboneyeho kandi no gushimira fasile gebeyeho wegeranije aya majwi na frederic nkundikije wari uhagarariye aya makuru kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe